turashimiye ko mandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vy'uno munsi mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze mu makuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na joe diana ninahazwe umugambi wa leta y'uburundi wo kuvuza abana ku buntu nturiko ugenda neza mu makomune y'intara zitandukanye zirimo canguzo na ruyi league ugiye kuvuza ugaca usanga nk'imiti wasabye ugaca usanga nta yihari bagaca bakurungika muri farumasi uca usanga ari nk'imiti y'inzoka iyo kenshi ntikunda kuboneka cyane kumva ikibazo dufise ni uko atabuliro rikuru dufise ngaha n'abaganga urabona nk'ibyo buriro rishasha byo ngaho muri remera abaganga mu bisanzwe ni bakeya aba ni bamwe mu bavyeyi bo mu ntara za cankuzo na ruyigi mu gihugu c'u burundi muyagezweho irya nino ku isi naho aha muri amerika igihugu cafatiye ibihano bamwe mu bategetsi ba leta ya sudani n'abarwana nayo muri repubulika demokarasi ya kongo naho perezida w'ico gihugu felix tshisekedi ahanzwe no gushikana imigambi muyo yemereye abanyagihugu harimwo irimwo amasezerano igihugu ciwe cagiranye n'ubushinwa kongo ikayafata nk'amasezerano arenganya repubulika ya demokarasi ya kongo ido n'ido yano makuru yose duce ku masonga ni mukanya isasi amakuru yacu tuyahera muri leta zunze ubumwe za amerika yafatiye ibihano bamwe mu bategetsi ba leta ya sudani n'abarwana nayo ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu thomas kamirindi amerika irabaziza ko bananiwe kubahiriza amasezerano yo guhagarika intambara ntiyatangaje amazina yabo ariko mu byemezo yabafatiye harimo kubima viza uretse ibyo leta zunze ubumwe za amerika yashyizeho n'ibihano byo mu rwego rw'ubukungu ku bigo bibiri bikomeye bikora intwaro byitwa defense industry system na sudan master technology biri mu maboko y'igisirikare cya leta yahannye kandi n'ikigo cyitwa al junaid multi activities company gicukura kandi gicuruza zahabu no ku kindi cyitwa tradive general trading gicuruza intwaro byo uko ari bibiri bigenzurwa na general muhammed hamdan daglo n'umuryango we general daglo uzwi no ku izina rya hemiti ni komanda w'umutwe witwara gisirikare force de soutien rapide mu gifaransa cyangwa rapid support forces mu cyongereza urimo urwana n'ingabo z'igihugu ziyobowe na general abdel fatah al buran perezida joe biden yari yafunguriye amarembo ibi bihano n'iteka yasinye ku itariki ya kane y'ukwezi gushize kwa gatanu
ijwi rya amerika turacabandanye n'amakuru tubafitiye muri kano gatondo aha muri amerika kandi mike pence yahoze ari visi perezida w'igihugu ategura kwinjira mu matora y'umukuru w'igihugu turacari kumwe na mugenzi wacu thomas kamirindi ibinyamakuru bitandukanye bivuga ko pence azatangaza umugambi we ku mugaragaro mu cyumweru gitaha ku wa gatatu tariki ya karindwi y'uku kwezi kwa gatandatu agiye guhangana by'umwihariko n'uwahoze ari shebuja donald trump imyaka ine kuva mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi kugera mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe pence na trump babanje gukorana bumvikana neza ariko ubu ntibakijya imbizi pence ahora avuga ku mugaragaro ko trump yashyize mu kaga ubuzima bwe ubw'umuryango we n'ubw'abandi bose bari mu ngoro y'inteko ishinga amategeko y'igihugu igihe abayoboke ba trump bayiteraga ku itariki ya gatandatu y'ukwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe uretse we ibinyamakuru bivuga kandi ko na chris christie azatangaza ku wa kabiri w'icyumweru gitaha ko nawe yinjiye mu matora y'umukuru w'igihugu christie yahoze ari guverineri wa leta ya new jersey iri mu burasirazuba bw'igihugu kuva mu bihumbi bibiri na cumi kugera mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani bombi bagiye kwiyongera ku bandi bakandida barindwi barimo abirabura babiri n'umutegarugori umwe mu ishyaka ry'abarepubulikani bazakiranurwa n'amatora y'amajonjora azaba kuva mu kwezi kwa kabiri kugera mu kwa gatandatu ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane mu ishyaka imbere ayo majonjora niyo azavamo kandida umwe rukumbi uzahagararira ishyaka mu matora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa cumi na kumwe ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane mu ishyaka ry'abademokarate abakandida bamaze kumenyekana baracyari batatu barimo umugore umwe na perezida joe biden naryo rizakoresha amatora y'amajonjora kuva mu kwa kabiri kugera mu kwa gatandatu ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane nari nabice ku masonga nkitangura perezida felix cisekedi wa kongo ahanzwe n'ikibazo co gushitsa ivyo yemereye abanyagihugu biwe birimo gukosora ivyo yita kubeshwa n'ubushinwa mu migambi yarimwo ko ubushinwa bufasha kongo mu bikorwa bimwe n'ibindi kongo nayo ikaronka impusha zo gucukura amabuye y'agaciro geoffrey mutagoma nubwo umuvugizi wa perezida Tshisekedi yabwiye abanyamakuru ko habayeho kumvikana kandi byagenze neza cyane igihe yahuraga na Xi Jinping w'Ubushinwa nta kintu gifatika cyavuzwe mu itangazo rigenewe abanyamakuru nyuma y'inama bagiranye Tshisekedi yakunze kuvuga ku buryo yasimbuye ku ntebe y'ubutegetsi yari yarahenzwe mu masezerano y'ubucuruzi yari yaragiranye n'Ubushinwa abarerwa muri za miliyari yavugaga ko byungura Ubushinwa kuruta uko byungura Kongo yavuze ko byahaga ubushinwa mirongo itandatu ku ijana mu byo bumvikanye byo kuzacukura amabuye y'agaciro nabo bakubaka imihanda amavuriro n'amashuri leta ya kongo iherutse gusohora icyegeranyo kivuga ko imari y'amabuye y'agaciro ibarerwa muri miliyari esheshatu na miliyoni magana abiri z'amadolari y'amerika nta kigaragara kongo yakuyemo none irashaka kuvugurura mu masezerano kugira ngo ibashe kubonamo inyungu ifatika ariko nyuma y'ibirori n'inama byahuje perezida Tshisekedi na Xi Jinping minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'ubushinwa yavuze ko ibihugu byombi byiyemeje gukomeza gutsura umubano ariko ntiyagira icyo ivuga ku byerekeye icyo bemeranyije ku masezerano y'ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi mu bigaragara nk'inyuro kuri Kongo iryo tangazo ryavuze ko ubushinwa bwizeye ko Kongo izakomeza gushyigikira no gufasha abacuruzi b'abashinwa mu gushora imari no gucuruzanya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi igashimangira uburyo bunoze bakora ubucuruzi mu mutekano abantu bagera hafi kuri mirongo ibiri nibo bamaze kumenyekana ko bahitanywe n'indwara ya korera hanze gato y'umurwa mukuru wa afurika y'epfo pretoria muri izi ndwi zibiri ziheze mugenzi wacu ejo ni mukankusi arakomeza nino nkuru mu gihe korera iterwa n'amazi mabi ikunze kuboneka mu bindi bice bya afurika ntisanzwe muri afurika y'epfo igihugu gikize ku nganda kurusha ibindi byo kuri uyu mugabane cyakora abantu barenga makumyabiri bahitanywe n'iyo ndwara muri iyi minsi mike ishize kandi mu gice cy'igihugu gikennye giherereye hanze ya pretoria abaturage nka rerato marota babyamaganira kuri guverinoma marato avuga ko umugabo we yafashwe n'ubwo burwayi biturutse ku mazi ariko ko ku bw'amahirwe yaje gukira nyuma yo kujya ku bitaro nyamara avuga ko mu gihe icyorezo ari gishya hashize imyaka amazi ari mabi guverinoma yashyizeho ibitaro byo kwakira abarwayi kugira ngo yorohereze ibitaro bikuru byo mu mujyi zina bama wungirije umuyobozi wa departoma yita ku ndembe muri ibyo bitaro avuga ko basuzuma umuntu wese uje abagana ikimenyetso cyose cyaba kigaragaza ko gituruka ku rwungano ngogozi bakabavura uko bikwiye babafasha no mu buryo bwo kubarinda umwuma bakanabatera serumu amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yamagana guverinoma kuba itarabashije kwita kuri nyirabayazana y'iki kibazo cya korera mbere y'igihe akavuga ko byose biterwa n'ibikorwa remezo bya afurika y'epfo byashaje bitavugururwa ikibazo cy'ingutu cy'umuriro w'amashanyarazi kimaze imyaka nacyo cyatumye umuriro ufungwa buri munsi cyagize ingaruka zikomeye ku bukungu bw'igihugu
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshimire bagenzi banje babateguriye bongera babashikiriza amakuru agezweho ujya nino ku isi ayo makuru n'ayandi mweje kumva mushobora kandi kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com adresi ya youtube yacu instagram na facebook ni vowa radiyo yacu mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari ayo mu karere k'ibiyaga bigari vya afurika tuyahereye mu rwanda abashikiranganji batatu b'ubutegetsi bw'igihugu w'amagara y'abantu no gufatana mu nda baraye basiguye ko igihugu gikeneye imiliyari amajana atatu z'amafaranga yo gufasha abakoze ko n'ibiza bihitiye muri ico gihugu mugenzi wacu asumta kabuyi yakurikiranye ikiganiro abashikiranganji batatu bagiranye n'amenyeshamakuru ibi byatangarijwe mu kiganiro abaminisitiri batatu barimo ufite mu nshingano z'ibiza w'ubutegetsi bw'igihugu n'ubuzima bagiranye n'itangazamakuru itangazamakuru i kigali bari bagamije kugaragaza uko ubuzima buhagaze nyuma y'ukwezi mu ntara z'uburengerazuba n'amajyaruguru zibasiwe n'imyuzure yatewe n'imvura nyinshi igahitana ubuzima bw'abantu bagera ku ijana na mirongo itatu abandi bagera ku makumyabiri bagakurwa mu byabo kubera gusenyerwa minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi kayisire marie solange yavuze ko imiryango ibihumbi bitanu ijana na mirongo itanu n'icyenda igizwe n'abantu ibihumbi makumyabiri magana atatu makumyabiri na batandatu yagizweho ingaruka zatewe n'ibiza byatewe n'imvura nyinshi abo bose bashyizwe muri site mirongo icyenda n'eshatu hirya no hino mu turere twibasiwe yongeyeho ko ubu abaturage bari muri ayo masite bagiye bahabwa amafaranga yo gukodesha amezi atatu ndetse bagahabwa n'impamba kugira ngo bavanwemo kuri we ubu abagera ku bihumbi cumi na bitatu bamaze kwimurwa minisitiri kayisire avuga ko abaturage bagera ku bihumbi birindwi aribo basigaye ku maside makumyabiri n'atatu nabo bakaba bagiye kubakirwa mu gihe cya vuba turitegura no gutangira kububakira kugira ngo abatishoboye kurusha abandi bazabone icumbi kandi rimeze neza ibikenewe ni byinshi isesengura ry'agateganyo rigaragaza ko dukeneye miliyoni magana abiri mirongo icyenda n'esheshatu kugira ngo dusubiranye ibyangiritse ni ibintu bizashoboka kuko tuzabikora purerite ya mbere niyo gusubiza mu buzima busanzwe abaturage nubwo avuga ibi hari abaturage baherutse kuvugana n'ijwi rya Amerika baganira na mugenzi wacu kwa mu karere ka rubavu bagaragaza ko leta yabatereranye ndetse ikabahatira kujya mu miryango n'inshuti zabo hari abavuze ko bamaze igihe barara hanze mwaraye ku muhanda twaraye ku muhanda babirukanye ryari batwirukanye saa yine n'igice za nijoro tugumya dusaba imbabazi barabyanga bigeze saa tanu n'igice nibwo twasohotse ku ngufu tugeze hanze umupolisi twasanze ruguru gatoya niwe watubwiye ati muhavuriye iki nyine urumva tumeze nk'imbobo nk'abantu batagira aho babarizwa turi kurara hanze abapolisi bakatwirukaho ngo ntitugende ngo tugiyeyo twabaga kandi ahantu twabaga baratwirukanye ndatwite kuba ndi kurara ku muhanda imbeho ya nijoro iri kuza igahita yirukankira mu nda ngumva uburwayi buri kurushaho kwiyongera kuko nari mfite hagati aho ariko minisitiri kayisire yakomeje abwira itangazamakuru ko mu bari bakomerekejwe n'ibiza basaga ijana hafi ya bose bakize bakava mu bitaro usibye batandatu bakirwaye aba bayobozi batangaza ko abaturage basigaye muri site bahabwa ibishoboka byose kandi ko ubuzima bwabo bumeze neza umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubuzima ivan butera yavuze ko kugeza ubu nta cyorezo icyo ari cyo cyose cyari cyagaragara muri ayo masite mu bigendanye rero no kwirinda ibyorezo amasite yose atarafite ubwiherero twavuga yuko buhari haje zamuka icyorezo kugira ngo abantu babashe kubona icyo bakoresha mu gihe cya ubukarabiro nabwo burahashyirwa ariko noneho nyuma ugomba gushaka uburyo noneho bw'igihe kirekire ariko twashyizeho uburyo bukwiye bwo kugira ngo isuku iboneke kandi bikaba byarageze kuri site zose ariko twebwe kubera ibyo bikorwa guverinoma y'u rwanda yashyizemo imbaraga kandi mu buryo bwihuse ibyorezo nk'ibyo ntabwo biragaragara mu rwanda ari naho twavuga ko icyorezo cya korera ntabwo kiragaragara mu rwanda muri izi site zose dufite abanyamakuru bifuje kumenya uburyo abaturage bimuwe mu mujyi wa kigali bo bazafashwamo mu bayobozi bari muri icyo kiganiro ntawigeze bifuza gusubiza kuri iki kibazo cyakora uwungirije umuvugizi wa guverinoma y'u rwanda mukuru arinda are nawe wari muri iki kiganiro yijeje itangazamakuru kuzagena umunsi wihariye wo kuzaganiriraho kuri iki kibazo muri miliyari zigera kuri magana atatu zikenewe mu gusana ibyangijwe n'ibiza leta ivuga ko miliyoni magana inani arizo zimaze gutangwa n'abagiraneza bo hirya no hino ku isi ndetse n'abanyarwanda ubwabo gusaba abayobozi ntibasobanuye uburyo aya mafaranga yakusanijwe n'umwirondoro w'abayatanze asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali mu gihugu cy'u Burundi umugambi wa leta wo kuvuza abana ku buntu nturi kugenda neza mu makomune y'intara zitandukanye zirimo Cankuzo na Ruyigi ni kubera ingorane zitandukanye nk'uko vyemezwa n'abajeje amagara y'abantu n'intwaro inkuru y'ijwi rya Amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo mu Burundi mu isomerwa na Desire Hatunga Imana muri komine mishiha y'intara ya cankuzo abanyagihugu baho bavuga ko bashima umugambi wa leta wo kuvuza abana ku buntu ariko abayaze n'abakunzi b'ijwi ry'amerika bavuga ko bafise ingorane nyinshi muri ico gisata c'amagara y'abantu izo nazo zituma uwo mugambi wa leta wo kuvuza abana bato bato ku buntu utagenda neza urumva ugiye kuvuza ugaca usanga nk'imiti wasabye ugaca usanga ntayihari bagaca bakurungika muri farumasi uca usanga ari nk'imiti y'inzoka iyo kenshi ntikunda nko kuboneka cyane irya y'inzoka na rujya rugo usanga rugumuka nko mu nda ugashobora gusanga irya miti itaboneka kumva ikibazo dufise ni uko atabuliro rikuru dufise ngaha n'abaganga urabona nk'iryo buliro rishasha ryo ngaho muri remera abaganga mu bisanzwe ni bakeya mu ntwaro muri komine mishiha baremeza ibishikirizwa n'abo barongoye pascal niragira umunyamabanga ntayigayezwa wa musitanteri w'iyo komine agahumuriza abanyagihugu ko hari ibiriko birakorwa kugira izo ngorane zishobora kugabanuka vuba turagendeye amavuriro nka yose ari muri komine mishiha ikibazo nyamukuru bagiye badushikiriza ni ikibazo kijanye n'abaforoma abaforoma usanga ari bakenya ku bari bategekanijwe bigaca vyunyuka n'ukuntu tudafise ibitaro e, hariho ubukene bw'abaganga none rero twebwe komine mishiha guhera mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu twari twatanguye kwiyubakira ibitaro vy'akarorero co kimwe n'abanyamishiha abanyabutezi kandi ntibaronka imiti ku buntu iyo bagiye kuvuza abana ku mavuriro atandukanye ya leta hariho igihe rero kwa muganga batubwira yuko imiti yakenye atubwira ngo tuze kuyigurira ku maforomasiyo ndetse no mu bitaro akubwira ati genda uze kwiyonderera umuti aca usanga nawe uri umuntu mutoyi ufise karya irya karata ya kamu uyifise byahora bitworohera ko urose kamu ko watutanga amafaranga makeyi cyane kugira ngo umuntu yipfutse ibishikirizwa kandi n'abanyabutezi ko bitaborohera kwiyunguruza kubera ububi bw'amabarabara biremezwa na christine bwongeye icegera c'urongoye ivuriro ryo kwisumo muri komine butezi uwo mupfasoni akavuga ko n'ubukene bw'igitoro co gushira mu modokari rusehabaniha buri mu bihanze abakenera kwivuza muri ako karere district sanitaire tuvuge ya butezi ifite amavuriro menshi kandi hantu habi amabarabara puremane ni mabi rwose rero kandi kubera ambilanse ari imwe n'ubusaza irashaje urashobora guhamagara ambilanse bashaka kugira ngo yagiye umugege ari urujance bumva bica bigorana hama iyindi ngorane ihari kandi ikomeye ni iy'igitoro urashobora gutelefona ngo baze gutora umurwayi baca bakubwira ngo nta bitoro biriho mu ishyirahamwe riharanira agateka k'abarwayi semabu naho nyene baremeza ko ishyirwa mu ngiro ry'ingingo ya leta yo kuvuza abana batararenza imyaka itanu ku buntu yagiye irahura n'ibibazo mu mihinga itandukanye y'igihugu sylvain habanabakize avugira semabu agasaba leta ibicishije ku bushikiranganji bujejwe amagara y'abantu no kurwanya sida gutorera umuti ico kibazo ni ingorane rero aho dusaba leta twe muri semabu ko hoba ingingo mperekeza leta ikama yitwararitse kimwe twita mu gifaransa le medicaments essentiels ntigera ibura amasitoke ya farumasi z'ayo mavuriro canke bitagenze uko leta ikaraba ikuntu ikora n'amafarumasi prive kugira ngo umuvyeyi bandikiye imiti y'umwana wiwe aca agenda ku mafarumasi y'abikora utwabo maze baze badekarare amafaranga hama leta ibasubize umugambi wa leta wo kuvuza abana batarenze imyaka itanu n'abavyeyi bibaruka ku buntu ku rwego rw'igihugu watanguye kuja mu ngiro kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu watangujwe n'uwahoze arongoye igihugu petero nkurunziza mu ijambo ryiwe ryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu yinjira mu mabanga yo kurongora igihugu
Desire Hatungimana urakenuye tukiri mu gihugu c'u Burundi abadandaza bato bato mu ntara ya Makamba bari baranezerewe nuko leta yafashe ingingo yo kugurisha amahera y'agaciro mu mabanki ishiringi bakoresha mu kurangurira Tanzania ryari ryakorotse ariko ntivyamaze akanya inkuru rya Amerika yateguye ku bakunzi bayo mu Burundi mu isomerwe na Thierry Ndayishimiye bamwe mu badandaza bato bato bo mu ntara ya Makamba barangurira mu gihugu ca Tanzania ibirato impuzu zimwe zimwe ibifungurwa inka imikeke n'indagara kugira ngo bashobore kurangura bavunja amafaranga y'amarundi mu mashiringi y'Tanzania uku kuyavunja bigakorwa n'abantu kandi ntibikurikize agaciro k'amahera ufatiye ku banki nkuru z'ibyo bihugu bisunga hanini ukugene idolari riba rivunjwa nko mu gihe ifaranga ry'u Burundi riba rivunjwa ishyurwa rimwe n'ibice mirongo ibiri na bibiri by'amashiringi mu banki nkuru y'igihugu ku masoko atazwi n'amategeko usanga rigeze kuri rimwe n'ibice mirongo umunani na bitanu canke arenga imbere y'uko ibanki nkuru ya repubulika y'u Burundi ishira ku isoko amafaranga y'agaciro kugira ngo uronke amashiringi ijana y'amatanzaniya watanga hafi amajana abiri y'amarundi iyo ngingo ifashwe abarangurira muri tanzaniya bariruhukije nyandwi erike adandaza imatera arangurira itanzaniya ishiringi idufashe hajyaho leta avugiye byari byakorotse riva ku ijana na mirongo umunani n'icenda rija ku ijana na mirongo itandatu aho twaranezerewe cyane kandi natwe twaroroherwa cyane mugabo haheze akanya gatoya twaziye twumva yuko ishiringi rivuye ku ijana na mirongo itandatu rigiye ku ijana na mirongo umunani rero kugeza ino saha ntituramenya imvo kandi twari twumvise ko ibintu bigiye gukoroka n'imfasha yotamu adandaza imikeke n'indagara biva tanzaniya yongera ko hari aho baja kurangura bakabura ufise amashiringi kugira ngo abavunjire ubundi bwo ibintu bigitera bitukumira ntibitworoheye kuko urashobora kugenda kurangura nturonke icyo uranguza izo shiringi ntuzironke cyangwa izo dorari ntuzironke ugasanga urabuze umuzigo muri iyo nzira uyu mukenyezi rukundo adandaza indagara mu isoko imakamba nawe agira ati ubu buryo bwo kuvunja biratwiciye urudandaza twebwe ntibitworohera kubera iby'agaciro yego leta yaravuze yuko ibiciro byururukijwe mugabo abatuvunjira siko bimeze bene batuvunjira uko bumva biyumva umenga umenga urushiringi barugize nk'urucuruzwa ko bumva bishakiye abavunja bitwaza idolari mu kuduza igiciro c'ishiringi urashobora kugenda uno munsi bakubwira ngo igiciro cyagabanutse mugabo wagenda ugasanga bo bakubwira ati idolari yaduze igiciro cyaduze uno munsi uvunje ijana na mirongo itandatu ejo kugira ijana na mirongo irindwi ubwiye ugarutse hamwe uvuga ati nge mvunjure amahera nasigaranye ugira ndonke ngene ndiha oberi ndihe no mu nzira usanga wuciye uvunja hejuru gusumba yajya wanze wowe ugarutse baguha makeyi nuko kuba wavunja nk'ijana n'irindwi birasa kuvuga ati tuguha ijana n'itanu uwo mukenyezi w'umudandaza ati kuduga kw'ikori ku kiro c'amafi ntaco byari bivuze rero twasaba leta no kubitworohereza idufashe byerekeje byo kuvunja ituronderera ahantu hamenyeka hamenywa n'amategeko nk'uko tumenye igiciro gihagaze kandi bivuye ku mpamvu y'amadolari apana kuva ku mpamvu y'abavunjayi bakora ku nyungu zabo uko kuzimba kw'amashiringi bituma n'ibidandazwa bizimba bigatuma bataronka abaguzi ikiro c'indagara coguzwe ibihumbi mirongo ibiri canke mirongo itatu ubu gica kigurwa ibihumbi mirongo itanu n'imfasha yotamu ati ntitucunguka ntawo kunguka kuko abene igihugu nta mahera usanga benshi bafise iyo ubizanye bizinze ukabishyira ku giciro kinini ntibagushorera kuko nta mafaranga baba bafise nicyo gituma udashobora kuronka umukiriya wunguka igihe uri kuradandaza rero nturonka umukiriya gushorera kubera biba bizinze abo badandaza basaba ko bokoroherezwa cane cane mu kuvunja amashiringi n'imfasha yotamu ati bashire ku masoko ibiro vya leta vyobafasha kuvunja batazimbwe bisanzwe ko leta ivuga yuko amadolari yoba yarabonetse azimbutse yoraba umuntu wayo hanyuma ikugurura nka biro ntahantu hari isoko dukunda kubanguriramwo avunja ayo mashiringi igashyiraho n'umuntu wayo nyene yoba adandaza ayo madolari kugira ngo tugiye kurondera ivyo turondera tuje tuzironka tworohewe jacob karisa arongoye ishirahamwe ry'abadandaza bo mu ishirahamwe ry'ibihugu vya afurika y'ubuseruko aremeza ko abadandaza bahomba mu gihe baba bariko baravunja muri ubwo buryo iyo ugiye guhinduza ifaranga katubwira iry'i burundi ukarishyira mu tanzania umudandaza atakaza icumi ku ijana ya valere y'iryo faranga twakoze sitimasiyo dusanga dutakaza hafi miliyari zigera muri eshanu muri rusange kubera ko kugenda ugahinduza amafaranga y'i burundi ukayashyira mu matanzaniya nangwa gufata amatanzaniya ukayashyira mu marundi icyo gihe umudandaza aba atakaza kubera ko umugambi wo gukoresha ifaranga rimwe mu ishyirahamwe ry'ibihugu bya afurika y'ubuseruko watebye hari iyindi nzira bariko bariga ariko uretse n'ibyo hari iyindi porogaramu ya banka ya afurika yo bita afurexim bank ari banka ishinzwe importation exportation niba ujyanye produit zivuye burundu ukazijyana i bugande ko bakwishyura mu marundi nangwa se waba ujyanye ikintu gikuye bugande ukakijyana i burundi wakwishyurwa mu magande kugira ngo bagabanye icyo gihombo byari biteganijwe ko gukoresha ifaranga rimwe mu bihugu bya afurika y'ubuseruko bitangura mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ariko ntibyashobotse nubwo abarongoye ibyo bihugu bari bihaye ihangiro ryo kubishira mu ngiro mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane jacob karisa wati urabye intambwe umwiteguro ugeze ko no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu hazoshika uwo mugambi utaraja mu ngiro ariko abo mu ishirahamwe ry'abadandaza babandanya basaba abegwa n'ico kibazo gukora vuba na bwangu kugira ngo ifaranga rimwe mu bihugu bya afurika y'ubuseruko ritangure gukora abadandaza babone kwiruhutsa urwo ruhombo bamamwo mu rugendo rw'amahoro baraye bakore muri repubulika ya demokarasi ya kongo abagize inama y'abepiskopi ihuza ibihugu vy'u rwanda uburundi na kongo baragendeye ikambi y'agategekanyo ya kavimvira irimwo impuzi z'abarundi bahungiye mu gisagara ca uvira ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu vedaste ngabo aho abo basenyeri banyuze mu mihanda kavimvira bakirijwe indirimbo z'abayoboke b'idini gaturika kuva ku mupaka wa gatumba ugana mu mujyi wa uvira aho bagiye banyura mu ibarabara ryuzuye amazi ahandi naho ryuzuye ivumbi bururukaga imodokari zabo bagasuhuza abakirisitu ndetse n'abanyeshuri abapiskopi bagera mu nkambi y'agateganyo ya kavimvira irimo impunzi z'abarundi zirenga igihumbi bazisanze zihagaze munsi y'ibiti by'imyembe ku zuba izindi nazo ziri hanze y'ibihangare zirara mu bisakaje amahema ashaje bamusenyeri ko bashyize hano twaryohewe cyane kuko twumvisemo n'abarundi b'iwacu byatumye twumva inguvu n'umunezero kumbura ingorane dufise bafise nabo kugira kuzishikana ku batware bacu hariya mu burundi kugira bumve ingorane twiga abarefije turi ngaha hanya muri ka taransite yo ngaha muri kabimvira kugira bagire natwe icyo bogira nebo dukemurire nduwimana aimable ni impunzi yo mu rundi iba mu mujyi wa uvira ari mu bagize amahirwe yo kugeza kuri abo bashyitsi bimwe mu bibazo bibaraje inshinga birimo ikibazo cy'ubuvuzi ndetse n'ikibazo cy'uburezi ku byerekeranye n'ibibazo twababwiye twababwiye ko dufise ibibazo biduhanze nk'abarefije bo hanze ikibazo cya mbere ntitugira aho tuba heza ntituronke uburyo bwo kuvuza abana no kwivuza ntituronke uburyo bwo kuvuga ko twoba two kwigisha abana ku ishuri ntitugira n'uburyo bwo kuronka amahera yo kuronka imyambaro ni ukuvuga ukuntu twokwambara etienne ndayishimiye na Nsabimana Pasiya bamaze umwaka wose mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira barashima uburyo nabo ibibazo byabo birimo gutinda muri iyi nkambi byumvikanye igihe kinini hano tumaze hafi nk'amezi icyenda n'umwaka hariho abamaze umwaka hano turi hano muri taransite abagabo n'abagore baguma bavana kubera tumaze igihe kinini muri hano muri taransite abana kurwara ntago tubona iyo tuva niyo tuje ibyo mu nkambi ntabyo tuzi ko tuzogenda abahunguka barinda kurira ni ibyo bibazo byinshi bimwe bimwe dufise n'abana kwiga dufise umubabaro abana bacu kutiga kubera igihe kinini tumara hano tukibaza ati mbega abana ejo burundi bw'ejo bazoba gute bizogenda gute kuko urashobora gusanga umaze umwaka n'inusu ngaha ugasanga umuntu aje vuba agutanze gutaha bisigure ko ibyo bintu bidatunganije neza mu izina rya bagenzi be barindwi musenyeri nzeyimana wa diyoseze ya rwigi yavuze yuko baje kuremesha izi mpunzi kuko muri zimwe mu nama basaba ko ibibazo byibasiye akarere byatoregwa inyushu tuba twifuza yuko imvo zituma abantu bahunga zozimangana kandi zikazimangana ari uko twese tubigizemwo uruhara iyaba byadukundira twogize tuti urwango ntirutuvire mu gihugu mu bihugu aho turi zive mu ngo zive mu ntara zive mu karere urwango ruzimangane ntitwogendagenda turondera ubuhungiro twogendagenda turondera urukundo hirya no hino aha kandi mu nkambi y'agateganyo ya kavimvira aba bayobozi bahaye inkunga y'ibifungurwa amasabune ndetse n'imyenda izi mpunzi usibye iyi nkamba abepiskopi basuye bagendereye n'ibiro by'umujyi wa uvira aho umuyobozi wawo yabizeje kuzafatikanya mu kwimakaza umuco w'amahoro muri aka karere abasenyeri basuye iyi nkambi barimo uwa diyoseze gaturika ya ruhengeri cyangugu nyundo gikongoro ruyigi ngozi idiyofa ndetse na kongoro bedase ngabo ijwi rya amerika uvira
ijwi rya amerika aha niho duce tuba turabangira ibiganiro n'amakuru vya mbere twari tubafitiye muri kano gatondo kuri mikoro mwari kumwe na joe diane ninahazwe shimire abagize uruhara bose mu itegurwa vya bino biganiro n'amakuru vya mbere ku ijwi rya amerika muri bo harimo nadia taha yegeranije amajwi yacu ku izina rya bagenzi bacu rero tubikebanuye tubifuriza kubandanya mururanirwa mu vyo murimo vyose ahanje turaza kongera mu masaha ari imbere
Yeah, yeah. You are my African queen. Ooh, Lord. Ooh, Lord. Mm. Just like the sun, light up the earth. You light up my life. Mm. The only one I ever see with a smile so bright. Hey. And just yesterday, you came around my way. You changed my horse in way with your astonishing beauty.